ma twembi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku njyane zadutse mu mugambwe cnl urongowe na agaton rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politike vy'uyo mugambwe ingingo abarongoye umugambwe cnl babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe ku bijanye n'amatora ategekanijwe mu mwaka bibiri na mirongo ibiri na gatanu uruhande rutumvikana na cnl rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amategeko agenga umugambwe ikiganiro tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe cnl agaton rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe terence manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze reka dutangure n'umukuru w'umugambwe cnl agaton rwasa mushintahe agatondwasa murongo mugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya mutoyi kugira ngo bwanye n'iradiyo y'ijwi ry'amerika nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu senere hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko bashaka kugira hagiye kuboneka senere nyakuri nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe muri iki gihe uko byifashe ni uko tubona yuko umushyikiranganje yafashe ingendo n'umugambi wo kuwurabuza ibikorwa by'umugambwe ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'amategeko y'igihugu igira kabiri ni uko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane ni ingorane tubona baterwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisibuzi buti ubushikirangange nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nk'uko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze aho urumva rero ko ni ingorane abo bantu muvuga umushinga gato abo bantu muvuga ko bakorana n'ubutegetsi si abari mu mugambwe wanyu senera kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye yegome kuko twarabonye ko hari ingendo y'uko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye hanyuma bivanye n'uko ibihe biri ko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganwa ry'imihingo kuko iryo tegeko ryashyizwe igikumu ubu burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu ni ukuvuga amaprovensi atanu amakomine mirongo ine n'abiri hamwe n'amazone amajana na mirongo itanu n'imitumba n'amakaritsiye ibihumbi bitatu na mirongo ine n'ine ubu rero ku bw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushyiranganje agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kiritunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo ngo hari abaje ngo ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza bagaca bavuga ngo ntegereze amategeko umushyikiranganje mu kunaniza ngo nitumuhe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitanga icyegeranyo mu bushyikiranganje ibyo twanarona mananiza ni ibintu byo kwi- byo kwirondera ibyifatikizo kugira ngo baburizemo iterambere ry'umugambwe abo nyene bavuye mu mugambi wanyu uh, mushantahe agatorwasa barafise ibirego bashikiriza bakaba bavuga ko uh, umugambwe usigaye uhonyanga amategeko uh, bakaba bavuga ko n'amanama basaba umukuru w'umugambwe uh, atabaha akaryo ko gushikiriza uh, ivyiyumviro vyabo eka n'izo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sibyo sibyo na gatoya kuko abo bantu twarakoranye amanama yo gutegura iryo koraniro kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki cumi n'umunani cumi na cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine iya gata- iya kane itariki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibari mu ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimwo abo nabo babwiza guca bajana ibyavuye mu mu- mu- mu- ibyapfunditswe n'ibikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu- mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibi- ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba bo nyine bokwemanga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoraniro kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoraniro kaminuza rirapfundika kandi ikoraniro kaminuza nirwo rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abo bantu badafise umutima wo kurondera gusambura vyogenda gute ngo ikoraniro kaminuza ribe ibyo ripfunditse bikorerwa akazi tugira ama- ingendo hagati mu maprovensi atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanico bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'umunani akaba ariho baza kuvuga umushinganzi avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kuba amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone uzambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe uca usasa- uca usagarara ugasagamba abo bari mu mugambi gukora gutyo eh, ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwirizwa gutwarira bose abwirizwa kubaho ku neza y'igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko ba- bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko eh, n'igenwa ry'abaserukira umugambwe mw'ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari ico mwobitubwira ko ibyo ni byo bifatikiza kuko nta na hamwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta na hamwe ikigira kabiri ku bijyanye n'aba- na- n'abagenwa muri ibi canke biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe ngo ugenye uyu canke ngo ugenye uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ivyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi hirya y'ejo bagahindura bakavuga ibindi ni ukubwira yuko ivyo byose ataco ata- ata- atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ivyo bashaka byari ba- bya- ba- ba- ba- byari vyashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishiriraho uwo bush- uwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo- abo- abo natanze nk'abakandida batabaye ba- bata- bata- batabaye aribo ba- bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi bavyidoga ngo bizane iki kandi babisubi basubire inyuma bagire gute ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa vyanyu vyose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi wo gushinga ah, CNL nyakuri nta kurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo vyo mu bivuga kwiki ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo ba- ba- bash- batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe ara- ko atanumwe yafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyene abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute canyaho ni, ni ukuvuga yuko hariho amaremena ntabategura canke bateguye barondera ingene bobi- bobishira mu ngiro icyo nokubwira ni uko umugambwe senteri nturi mu nzira y- y'intambara umugambwe senteri nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubu canke w'uriya ivyo rero je mbona yuko ni ivyitwazo kugira ngo as- asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati uyu mugambwe ku makosa aya n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mugabo wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ingorane reka kandi tugarukire aho naho nyine akavuga ngo ngo yarituwe n- n- ngo ngo ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo ibyo bibazo tubivuganeko reka kuki tugarukire bo babo bamwituye batahejeje ngo ba- batange kopi mu mugambwe ati twebwe turafise akangonongono uku n'uku n'uku n'uku perimanase ko zari- za- zaba zuguruye ko batigera baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo uku n'uku n'uku n'uku reka tugaruke ku njyane ziri hagati eh, mu mugambwe cnl eh, muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi yo kwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ah, ibibazo muhereze umugambwe ibibazo kubereza mu bwambwe nicyo twipfuza kandi nicyo twari twifuza kuva kera mugabo bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni umushikiranganji niwatora u- im- umu- u- niwatora u- umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe mu mugambwe ikoraniro kaminuza ribuze titi tubigenze uku tubigenze uku urumva ko ikitabahibaye ni umushikiranganji aca aca aza kugitorera umuti uwo mushikiranganji nawe akavuga ngo ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama ntiwumva yuko aho harimo imitego ku bwanyu amaherezo ni ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute ku maherezo kuri kuzotsinda ibinyoma kuba izo njyane zadutse mu gihe ah, imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu burundi mu biha insiguro mbi.
twari tubiye insiguro yuko umugambi uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine kuko abo bantu naho bubaha uwo mugambwe cnl sabo baba bagiye ngo bagiye guhiganwa na cndfdd boba ari abagenda kumwe ku yindi migambwe baca bavuga ngo bagize ngo runani ngo kuko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nka mwene ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye inshuro zibiri zose umugambwe senere gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi prona harabaye imice kandi umugambi uri ku butegetsi fdd harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za frodebu ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu burundi bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwi- kwi- kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikeko mugabo iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba n'iyo sende deftd nta ntaco yovuga ngo yaravyungutsemwo kuko ivyoteye iteka igihugu vyarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hariho umugambwe cnl kuko intwaro yose sende deftd yonyine yayiharije ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mugabo ibintu aho gutera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari kubaranze ishinga kwari ugutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera ku- kuzana kandi injyane mu migambwe n'abo bandi bariko baragenda b- b- bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo n'iyihe kumo na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kwa- ku- kutabakomoka kandi biri bitwa ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo byose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba bakaraba ikibereye igikwiriye ico ari co kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi ico ari co cose igihe rero inyungu rero z- z- z'abantu inyungu z'akagwi k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwa imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyene ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhara rwa rufise mu njyane ziri muri cnl ariko izo njyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari ubwa cndd fdd ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe eka abanyamigambwe ba idakora neza n'ikiye ku erega si si ukuvuga ngo abarunga imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe snddfdd uri ku butegetsi wewe wumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira eh, ati ntacyo je ni- nimumpe nimirire nta ngorane Eh, baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi ikindi twavuga ni uko none ko injyane zabaye hagati mu migambwe no muri sente dvdd nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane ni uguha akarorero bibiri na cumi na gatanu ibyo bise ngo abafurondere none ko batavuze ngo igihugu kigira kingwe ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwambwe ngo ngo kubera ari ingorane mu bwami ngo umuganga barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu ni ikihe cyotuma umushiranganji afata ingingo zingana gutyo hano je nuvuga nti notera n'akamo mbere abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe ni umugambwe ubitorera umuti si intwaro ibitorera umuti mu kanya gato kari mu gusozera murizeye ko izo njyane zo zamaze kurangira eh, imbere y'uko amatora aba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu intwaro yokuramo ukuboko yokuramo ikirenge byokumva twakumvikana mu mwanya mutoya cyane agatongo rwasa umukuru w'umugambwe cnl murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe kuri uyu mwanya mwaduhaye Eh, tukivuga ku njyane z'umugambwe cnl eh, twaravuganye kandi n'umuvugizi w'uyu mugambwe terence manirambona nawe nyine atangura atubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe Eh, mushiyantahe terence eh, manirambura murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika nashaka tugaruke cyane cyane ku njyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe cnl muri iki gihe mu majambo make ibintu byifashe gute
Eh, nibyo nk'uko mubivuze muganga seneri umaze iminsi mu bicuka bitameze neza harashira amezi yashika umunani ariko uno munsi nicyo cuka cagiye giha gutora inyishu cateye kibura inyishu cane gushika naho ikibazo cari hagati mu mu banyamugambwe inyishu imaze kubura hagera n'abitura mbere mu bushikiranganji bujejwe gukurikirana ivy'imigambwe mbere niho hanavuye twumva yuko hafashe n'ingingo yuko ibikorwa vy'umugambwe bihagarikwa kugira ngo Eh, bagasaba yuko bari mugambo kwicarana muri make naho igicuka kigeze ariko munkundiye byari byiza ko nababwira n'imvo n'imvano iyo catanguriye ego me Amajambo ubwa mbere na mbere menshi.
imbere yo kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe
ibibazo byatanguye muri ubwo ko haciye eh, ikiringo caba amezi umunani byatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi seneri nyakuri n'abagomba gu- ngo guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine ubwiwe hanyuma ntiyashoboye kwe- gu- gutanga umuco wo kubivuga kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu icumi na bane harimwo abagize ibihugu by'umugambwe harimo abashingamateka harimo n'indi mirongozi z'umugambwe ku nzego ku nzego nkuru nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukanabumenyi asatuma rero ibintu byunyuka kuko eh, hagumye havugwa uruntu runtu Eh, haraba gusaba ko hoba inama yotuma abanyamugambwe twicarana inzego zicarana Eh, hama izo nama ntizashoboka Eh, gusa n'aho handikwa makete ayo makete arabura inyishu byagiye ku- gufata inzira buke buke aho abo bari bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umuganga bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyinshi ikibazo kiri mu mugambwe Baga- iyo kete basabaha ikopi umushikiranganji niwe yaciye atuma ko umukuru w'umugambwe maze amusaba ko yokwicarayo by'umugambwe tumaze kwicara rero turavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka bara- turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusigara inkore ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga w'inkamugayo
Ayo makuru- ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi eka yavuye kuki icyayateye n'iki twebwe gushika ubu ntituramenya icyayateye kuko murumva yuko yazananye mu- umukuru w'umuganga rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo eh, ntiyavuga neza aho yazananye turanasaba yuko twoyicarira tukamenya aya makuru imvo n'imvano yabyo canke ico ico agamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire ico gituma rero ibintu biriko biraguma biyangara kuko abantu bagumye bikekana binubana harya n'aho mbere bamwe bamwe umutekano wabo ubangamirwa nka gihugu iwanjye barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo ngiye mu nama sinamenya ababitumye ndabaza mbere ni kubera iki kenshi ndashaka kuyirira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambwe ni ukuvuga harabuze inyinshi ku buryo abantu bomenya ati habaye iki harajyaho n'umugwi y'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icegeranyo nk'itwara ibyavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga icegeranyo nk'icegeranyo kiza gihishije ku buryo n'ubu ntikigize kimenyekana tumenye ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babu- habuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu byo kwinubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa wumva by'ukuri ko atarayubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duhereye ku bigo by'umugambi mwavuze ah, ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe cnl nyakuri indyane zigabura imigambwe zama zabaye mu burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri uyo murwi usa n'utarikiri kumwe na cnl bangana iki Ah, barongozi b'umugambwe cnl bavuga ko ari akagwi k'abantu
ntabwo kuba akagwi kuko urumva kuko tutamenye uwa- aho hazanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko nabivuze ru- bakavugamo indongozi z'umugambi nk'uramenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambi ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashika batandatu mu bagize ibiro by'umugambi naho eh, urwo rwego nk'uko tubisonga amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu mirongo ibiri cumi muri bo baremetswe iyo ntebe ishushe murumva yuko eh, byerekana yuko si akagwi k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko n'iyo hagize eh, n'umuntu asanzwe cyangwa ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bihimba byose byononeka ugasanga ntibigenze neza murumva rero si akagwi k'abantu si abantu batanu cyangwa icumi kurumva yuko tugiye mu ntara hari abantu bagiye- twagiye turabona eh, ba- bagiriza ibi na biriya imigwi bimwe bita amagurupe watsapu abantu babikiyemwo bamwe bakavuga bati ubu ntimumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bamaze kwigora mu mi- mu mice rero si ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ni ikibazo kimaze gushikira mugambwe gushika no mu nzego zo hasi n'amanywa bo ku mitumba baramaze gushikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi eh, cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
Eh, ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje eh, ko gushika naho ubushikiranganji eh, bumenya ibiri kubera mu mugambwe byerekana yuko hariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana murabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwuriramutswa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma ari- ugume uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze ikete ry'ubwa mbere yandikiwe umukuru w'umugambi bakaronka ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambi akavuga ati turumva uruntu uruntu ndaraba no mu nyuma hageze gutegura amakoraniro kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoraniro kaminuza canke guhindura eh, amategeko ngenderwako y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma bene n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu eh, z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe birababaje hama ku rundi ruhande naho navuga yuko eh, dufatiye urwandiko twabonye eh, umushikiranganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo n'iby'iwanyu nimwicare hamwe hanyuma muheze mutubwire ico mwa- ico- ico- ico mwakuyemo uno munsi rero turarindiye nk'uko nabivuze eh, kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyankamugayo yegeranye abo bagiraniye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kirundi bavuga ngo ngo inama isumba ingimba twokwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwobura hari ugushaka murafite akizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu abawurongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe eh, musubira mukaja mu nama mukayaga navuze yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu bavuga ngo hamuruntu runtu ariko ntibisigura yuko i- ari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byadutse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gu- gusigana inkore ku maso cyangwa kuyeyenzera ko ntacobuza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka uwo mukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe ni ukwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imvo n'imvano ya kino cuka hanyuma ingingo ziberewe zif- zi- zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe senere begeranye kandi basenyeye ku mugo- ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari ngombwa ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiga ibyo byose byotuma umuganga udak- udakora neza tukabihinyanyura tukabitora inyisho hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twofata zotuma umuganga ubana gukora neza rero icyizere Abari- ki- icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura abarongoye ubwambwe senera muri iki gihe barega umurwi murimwo ah, bita akagwi ko ah, ari akagwi koba gakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ivyo birego mu bivuga ko iki nibaza yuko nibi bavuga bati nyene y'abantu bari mu bibazo bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati novuga iki n'iki nico gituma abantu bumva neza yuko bya muntu ari we mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo naka niwe mubi cyangwa niwe mubi umuti ni kwicara hamwe rero nk'uko nabivuze si akagwi kuko urumva ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye no mu ntara no mu makomini ico kibazo kimaze gushikwa rero si akagwi k'abantu bakeyi urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko nokwita mu kirundi bimwe bita nko kudadaza iyo uri kudadaza rero kurondera icyo wakwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambi senere nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo abo byagiriwe iyo twasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyane bahanurwe cyane basabe ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara nibaza ko ata muntu reka kwemera yuko afatirwa ingingo ibyo rero mu bihe byabuze nyahuza bumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabarisha n'umugambi ku butegetsi ahandi yemama ngo bagiye gutamika ingingo ubushikiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo bibiri bino biriya ibyo ni ibintu biko- ni imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izo mvugo zivaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ibyo ni ibi hama inyinshi ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi nikiraba mu buryo novuga bwugurutse n'imitima yugurutse Eh, mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe senera gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe umva mu gihe eh, ubushikiranganji bujanye gukurikirana uko imigambi ikora bumaze gufata iyo ngingo nta manama aba agishoboka nk'uko babisabye bavuze bati inama zonye zirikuriwe n'amategeko nizo two- two- mu- twomenyesha ubwo bushikiranganji biherenje cyane ku- kwerekana yuko turiko turagerageza gushira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora uno munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda ko tugira iyo nama kanatsinda urumva ko tweho eh, mu nzego z'umugambwe nk'uko bitegekanijwe n'amategeko twategereza gutuma akora umukuru w'umugambwe canke eh, uko ba- biba bitunganywa gushika uno munsi ako kara ntibarakatujya ngo twicare turabe yuko eh, iki kibuka cohoshoroka Eh, mwi- mwihweje injyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senera muri iki gihe murafite kwizera ko eh, ivyo bibazo byose mufise munzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu umugambwe senera ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanya- abanywanyi bayo- bawo bose jewe ni kuri ndabona neza yuko hari ugushaka hari ugushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe eh, n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya y'ejo umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
terence manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo muyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe cnl mwakoze cyane mwakoze namwe kudu- kujya kara n'ejo nimwadukenera tuzokwama twiteguye kubishura turabashimiye bashinga mwese mwaduhaye ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika ndagushimiye frederic nkurikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radiyo zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo